الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديني غاري كنا في لرنكاي الران مكسيني رغرنكاي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديني غاري كنا في لرنكاي الران مكسيني رغرنكاي Fooslii kaayadeen barbaadechi kutuu yaa biyya oromiyaa biyya koo badhaatu kallaqni gaggaariin sirraa dhangalaatu kawanni miidhagduun sirraa nuuf addaattu kan oksijiiniin kee qaama namaaf taatu kan addunyaan guutuun siif jecha maraatu rabbiif si badhaase mootii mootummaan isaa guutu lammiin sirra jirtu nagaa nuuf taatu. Kan sirraa tamsaate nagaan hadeebitu dacheen biyya keetii yoomiyyuu badhaatu. Kan sirraa dhalatee nagaan jiraatu qalbiitu gammadaa ol galtee gabbaatu. Aduun biyya keetii sammuu naman daatu. Daa'imni biyya biraadhaa guyyaa gadiin baatu gubaa saayootu qilamuu nagaan taatu. Halkaniifi guyyaa gubaadhaan jiraatu. alhamdulillahi biyya koo badhaatu jaalalaa fi nageenyaan atirra nu kaahee diinii gaarii kana fileerra nu kaahee irraa nu maqsinii ergarra nu kaahee diinii gaarii kana fileerra nu kaahee irraa nu maqsinii ergarra nu kaahee. Yaa biyya Oromiyaa tokkummaan qabsaahu qilleensi biyya kee alaaka urgaahu biyyoon biyya keetii faayidaa ka ta'u kan sirra faca'ee dachaan ka deebi'u addunyaa guutuutu waa'ee kee haasa'u ijji si daawwate sirraa deebi'u bahu gufuun biyya keetii miila naman dhahu. daawwannaa kan keetii fi bahaabsiisaa kahu beelahaan si dhufe kuufaan ka deebihu hawaasni biyya kee nagaan uffatamu jaalalaan jiraata walgalee gabbahu rakkataan biyya kee kufee lafan gahu kennee wal jabeessa degoo waliif tahu waluma gargaaru hambaa fira tahu dhalataan biyya kee goota nuufa ta'u. كان الدنيا قوت رتفك ما افتاه قرانا في حديثان غلي كم ببه قوت ديني كنيا لنجنو فتاه كان سروت ديني نجلا هريو سيف المسلولين أما سنوفته كان قفو ديني دامر لفانقه كان فكين سانا ما لنجيو ببه يا ربي يا ربي يا ربي إلهي biyya gaarii kana filiirra nu kaa'e irraa nun baasinii ergarra nu kaa'e biyya gaarii kana filiirra nu kaa'e irraa nun baasinii ergarra nu kaa'e. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديني غاري كنا في الرنكايه irraanu maqsinii ragara nu kaahee diinii gaarii kanaa fileerra nu kaahee irraanu dabsinii ragara nu kaahee. Yaa caaltuu biyyaadhaa biyya Oromiyaa yaa caaltuu gandaadhaa ganda Oromiyaa filatamtuun gootaasiif shabaaba Oromiyaa. waa gochuu dhabuuf isiinuman gururiyaa roorroo baqaaf jechamee qabba'e biyyaa haatiniif abbaan saasi harguu dhabee biyya kanaaf an dhibamee ani isaa deeyya akkanaan hin jenne adaraa yaa biyya maalumaaf dubbata waa'ee biyyaa jettaniin tukinaa moraaluma kiyyaa isin jettanusi rabbittan oliyyaa gahaa kottaan gallaa kaane gara biyyaa barree barsiifannaa biqiltoota biyya alhamdulillahi faruu rabbii kiyyaa filatamnii taane kun abbaa biyyaa geerroo oromiyaati waggantoonni biyyaa waraabota gugsee nurraa baase biyya haasaadhaa fi beekumsaanii akka doktoraayaa hoggantoonni keenya si shabaabota biyya galanni kan rabbiiti in jettanuu biyya ituu kanamaati silaan jirru biyya hedduu tahalaa gale hawaasonni kiyya guduraan kan rabbiiti ilaahii wal tahee diinii gaarii kana fileerra nu kaa'ee. irraa nu maqsinii ergarra nu kaa'e diinii gaarii kanaa fileerra nu kaa'e irraa nu maqsinii ergarra nu kaa'e. Waannaan deddeebi'e maqaa keenya dha'uu fi kan darbeen dagannu seenaaf agalmaahu kan dhufuuf yaadannee gorsa nuuf ta'uu biyya ofii faarsuun hadiisaa waan ta'uu. rasuulli gaaf tokko cinaa uhdii taahu rahmanni fi nagaan isaaniif tahu akkana jedhanii hadiisaan haasahu yaa gaara uhdii atis nu jaallatta nuti kan kee ta'uuf nuti si jaallannaati kenna ta'uuf inumaan gungumaa maalumaa nuuf tahuu kan biraas ni jira gurri hadagahu gaafa ari'atamii makkarraa bobbahu deemaa dhaqee fuullee makkaa alagahu wallaahi sin jaalla silaa sirraan bahu qurayshiitu na baase maaluma siif tahu biyya dhaloota ku akkam koo siif tahu saahbaan sirratti hafe nagaa naaf ta'u kan ofii dhiisanii ummataaf yaaddahu ra'uufun rahiimu innahu awwaahu kanaafan dubbadde ragaa naaf ta'u dhaamsi kiyya kuni bahaaf siin sagahu lammii qofa mitii kaanis hadagahu aduwwi islaamaa daagaraan habobahu kan si nyaachuuf kahu cabee gadataahu nageenyaa fi jaalalaani walumaan nu kaahee diinii gaarii kana fileerra nu kaahee irraa nu maqsinee ergarra nu kaahee. diinii gaarii kanaa fileerra nu kaa'e irraa nu maqsinii ergarra nu kaa'e وطني يا وطني عشت فيك وفيك حياتي ومماتي وطني يا وطني تربيت فيك أحلى تربية نهاجر منك ونرجع إليك مثل العصفور حينما تهاجر ثم ترجع إلى أعشاشها في كل هجرة مهما رأت من البلاد خيرا فهي لا تنسى أوطانها الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديني غاري كنا في لرنكاه الران مكسن رنكاه ديني غاري كنا في لرنكاه irraanu maqsinii ergarra nu kaahee alhamdulillaahi rabbi yaa mawlaanaa nuti har'a durisi jaalalaan jiraannaa jibbaa namaan qabnu kunneen namaaf laannaa fira orman jennu dhugnee wajjin nyaannaa nu nyaataa nu nyaate summii numaaf kennaa gamnummaan jiraadha yaa ummata keenna gamninii fi gamanni silumayyuu keenna kunneen namaaf laatuutu ta'e aadaa keenna malaan nu seenanii kunoo jidduu keenna kunoo nu booressu walabummaa keenna hagizeen nurraa galuudha diddu silaa beekna keenya du'aa'ee dabaraa meeshaan keenna rabbitti liyyannaa isa mootiin keenna kadhaa qofa miti qophiidhumaan teenna kuduu xidarakum jedha qur'aanni keenna boolla duraan buune ke boolla duraan keessa buune of eeggataa teenna akkasiin nu nyaannee fi jarra duwwii keenya addaafillee borii mirgarra nu kaahee diinii gaarii kana fileerra nu kaahee irraanu maqsinii ergarra nu kaahee. diinii gaarii kanaa fileerra nu kaa'e irraanu maqsinii ergarra nu kaa'e alhamdulillaahi alhamdulillaahi alhamdulillaahi alhamdulillaahi diinii gaarii kanaa fileerra nu kaa'e irraanu maqsinii ergarra nu kaa'e diinii gaarii kana fileerra nu kaa'e irraa nu maqsinii ergarra nu kaa'e. السلام عليكم عمة أروسا واندر بيادنا نقران ببيسا قلن كالربيتي مرات الركيسا إدتكم ما داكباتي جبيسا هذا جاللاتني هدا والجبيسا جلالان جيرانان هدوسا نبونسا ركيتا جاللا إجار الداكيسا عداوaa diiniidha qalbii si bobeessaa fagoon jirtu bara asuma nu keessaa nu keessa jiraate haasa aduwiitti keessa jireenya keenyatu silumaa ol keessaa waan lammiidhaan tolle hadoomsu nu keessaa hidda si buqqisi hagogsu nu keessaa gooftaan duraa boodaa jirtu irra keessaa. gubbaarran waan si'ati ni dandeessa nurra dhangalaasee rahmata kee keessaa jireenya miidhagaa tolchiirra nu kaahee diinii gaarii kana fileerra nu kaahee irraa nu maqsinii ergarra nu kaahee diinii gaarii kana fileerra nu kaahee irraa nu maqsinii ergarra nu kaahee. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديني غاري كان في الرنكاه الران مكسني الرنكاه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديني غاري كان في الرنكاه الران مكسني الرنكاه alhamdulillahi rabbii ku afaarsu hayyuu gaarii kamna kan biyya haraarsu kan jibbaa buqqisee jaalala dhagaa'essu kan ulamaa fidaa'e hidhaarraa baraarsu rabbiin keenya gaariin jazaasaa baasu kan saboota bal'aa tokkummaan hiriirsu kan dhiibbaa fi cunqursaa ummatarraa kaasu silaa jibbaa fi roorroo walii gannu raasu. gidiraaf gibiraani baraanu dhamaasu kan jaraadha kaana lafa zarciin baasu kana funaannachuufi biyyarraa nu baasu alhamdulillaahi kan nurraa ol kaasu kan qeerroof qeerritti tartiibaan hiriirsu kan maalummaa keenya dirreetti nu baasu kan garbummaa keessaa bilisa nu baasu itu warra gaanii silaa nu dhamaasu rabbii waa beekaafu nurraa gadi buusuun. aduwwi islaamaadha rabbi hadhamaasu waan diiniidhaan tolle gubee hacalaasu daaraa si afuufee nurraa fageessu ummata islaamaadha dirree tola baasu nurraa hafageessu kulli waan nu haarsu sitti majeenfanne ati nu dhagahee diinii gaarii kana fileerra nu kaahee irraa nu maqsinii ergarra nu kaahee. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديني غاري كنا في لرنكاه الران مكسني رغرنكاه يا علمان رمو علمان سبا قدا يا علمان رمو علمان نما قدا bineensa si nyaate darbe quba qabdaa ati yoo dagatte si seenaa qaba guddaa barreeffamuu qaba seenaadhaa fi waa hundaa hakkan dagatamne hadhaafillee booda gorsanuutaa fi ilmaan kennaa booda balaan akkasiidha akkan dhaane booda keessattuu yaadaacii ofii eeggadhu booda barhambaan si nyaachuu fi sirratti barooda. ijanu jaamsanii nutti kolfu booda alanu taanuufi jaraa fi wuduuda diinii jaraa yoo qabannu qooda nu eegiyuu miti maal goonamee booda hankanuma sodaafan baraatii gadooda kottaa dura deemne jabeeffannaoodha adowwiin nu jibbaa fi qalbiin saadooda waffiqnaa kulla alkhayri anta yaa ilaahii diinii gaarii kana fileerra nu kaahee irraa nu maqsinee ergarra nu kaahee diinii gaarii kana fileerra nu kaahee irraa nu maqsinee ergarra nu kaahee. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديني غاري كان في الرنكاي الران مكسني الرنكاي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديني غاري كان في الرنكاي الران مكسني الرنكاي sadarkaa almanamaatiin rabbiin waagahu akkammatti jirru kanatti jiruun galman gahu barree barsiifachuudha kan jiru nuuf tahu kan beekumsa qabantu agganaa nuuf tahu miseensi jara garbii kana daanu kaahu nu beekumsa dhabuufi nurratti wal gahu itukka jaraatii waa hin keenyan kahu. garbummaan bitamne galtuu jaraaf tahu kana nu taasisuu fi nurratti gallahu kuyyoomiyuun jiru gonkumalleen tahu cawni rabbiitiin gubbaa jaraa tahu rabbumaan kadhanna isa kan dhagahu waan diiniidhaan tulli nurraa gadadahu kun martuu beekumsaani gurri hadagahu beekumsa waan maraa qalbiirra nuu kaahee diinii gaarii kana file irra nu kaahee irraa nu maqsinii ergarra nu kaahee diinii gaarii kana file irra nu kaahee irraa nu maqsinii ergarra nu kaahee. Yaa ummata nabii miinaa dhaggeeffadhu dhaamsa xiqqoon qabamanyiif kadhaammadhu diinii nabii kana qarreeffaan qabadhu. halkaniifi guyyaa isumaan jiraadhu dhibdee diinii keetii ulamaa gaafadhu umrii dheerina jaraafis nuu kadhu rakkoo jaraa furiidhu kanuu jabaadhu mudhatta fuudhiisii duratti nuu kaadhu khilaafarraa bakkuu tokkummaan jiraadhu ilmaan kan kee mara diinii barsiifadhu goota diinii keenyaa leenca taasifadhu. ofiifis baradhu ittiin hojjetadhu boodattafnee jirra fageessi hubadhu barumsa addunyaa si barii dabaladhu filatamaa nama bariitii nuuf tahee diinii gaarii kana filiirra nu kaayee irraa nu maqsinii ergarra nu kaayee alhamdulillaahi alhamdulillaahi alhamdulillaahi alhamdulillaahi. diinii gaarii kana filiirra nu kaayee irraa nu maqsinii ergarra nu kaayee diinii gaarii kana filiirra nu kaayee irraa nu maqsinii ergarra nu kaayee. Yaa uummata nabii miimii ol dhageenyaa xiqqoon keessa buusaa boodatta fuu kennaa barumsa addunyaa silaa mirgi kennaa. nu tarka maranne yoomuu birateenna yahudaan nu dhaaltemi kunoo jiraa keenya jaarri durakkaatu nuti booda deemna joogiraafis tirii ammas waa'ee kenna formishiin saayinsii kompiiteerris keenya baay'oo kemistirii dagaagina kenna akkaataa wallaansaa si dhibamtoota kenna ayyee. Inuman gungumaa yaa ummata kenna mana yaalaa dhaqnu si marmarannee teenna. Qaala nus gatanu si dhukkubsataa kenna beekumsa hin qabnu maali malli kenna. Waa'in teknooloojii si silaa martuu kenna akkaataan dusturii si baruun dhimma kenna. Sibiil injinirii sinuu barimaa teenna qorannuu baayiloojii si barsiis ilmaan kenna. Boronnaan nuuf tahaa injiniira kenna eger jaakterii misoomaa fi qonna barumsa metrooloojiisi kan qilleensa kenna baddaa fi gammoojii ammas bonaaf ganna kana maraa baraa barru bira kenna tinu barsiisi yaa ilaahii kenna amma yoomii namaa gadi taanee teenna barumsa dhuman qabne qalbiirra nuuf kaahee. diinii gaarii kana filiirra nu kaayee irraa nu maqsinii ergarra nu kaayee diinii gaarii kana filiirra nu kaayee irraanuu maqsinii ergaranu kaahee yaa namni qalbiin isaa gimiggimii qabu haasaan kiyya silaa tartiiballi hin qabu qalbiin naaf caqasaa waanan harkaa qabu barree barsiifachuudha hojiin buhaa qabu kan addaa fi borii buhaa gaarii qabu hojiin ilmi hin qabne bartirfiin hin qabu gaaf tokko rasuulli dhaamsa harkaanuuf qabu rahmanni nii fi nagaan isaana qaqqabu gammachuutu jira kan beekumsa qabu filatamaan keessanii nama ilmii qabu duniyaadhaaf akhiraa sadarkaa kan qabu kan baree barsiisu ammoo fi qabu zamanni kun immoo jabaatamuu qabu yahudaaf nasaaraan kun urkaanu qabu haatiif abbaan keenya siif ilmii manaa qabu sammuun daa'imaa daakkamii waa qabu waraqaa qulqulluu turiin ala tokko qaalamni sambuu dawaatti nuun katabu harka qalbiin qabna waan buhaa nuu qabu ilmaan keenya maraa diinirra nu kaahee diinii gaarii kana fileerra nu kaahee irraa nu maqsinii ergarra nu kaahee الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديني غاري كان في لرنكاه irraa nu maqsinii ergarra nu kaahee diinii gaarii kana fileerra nu kaahee irraa nu maqsinii ergarra nu kaahee gammachuutu jira kana malee haalaan كاللذان قبوكما وللا الحمد لله جل وتعالى علمائي كن بقلتنا لا إسنين سمنا أهلا وسهلا دعتنو في تكونو كيسا فلان لامين إسن بيتايتو يللا إسن نفقلاني إني أرقت فلان دقيت جرى شيطان يبغى فلان harkaanu baafadhaanu kennaatii malaa ibsaanu bayaansa haraama falaala karaa fagoo deemna harkaan qabnu galaa itu achiin gahin barbaaddanna galaa hadda qopheeffannaa waan nyaannu galgalaa tazawwaduun jedha sodaa rabbal mawlaa kan namaan dubbadda kutuun beekuu falaa yaa rabbi yaa rabbi naa tolchi galgalaa anoo qopheeffadhe harkaan qabu galaa dukkana qabrii sana akkamiin hangalaa ifaanuu qabsiise dungoo sagalgalaa wallaa michuu keetii boriitu nu kaahee diinii gaarii kana fileerra nu kaahee irraa nu maqsinii ergarra nu kaahee diinii gaarii kana fileerra nu kaahee irraa nu maqsinii ergarra nu kaahee. nagaan naaf jiraadha filamtu ummataa deemsi koo galmisaa dhiyaate fakkaata rabbiin annuuf kadhaa min jettu laata nasriin dhiyaatee dhufuudhaaf fakkaata ummanni akka tokko wal jaalalaaf kaata wal jibbaarraa deessee jaalalaan jiraata zamana dursana deebi'uuf fakkaata علماء دربيت قربي كاتا يا ربي يا ربي نسرين يرقنا لاتا متى نصرنا نبب لا لاتا لا تيأسوا من روح الله قرآن الدبتا في القارة فقاداتكم من جراتا أركا والكبدا كبدا والإفلاتا واعتصموا بحبل الله ستجباتا kanaayyoo jiraanni aduwwiin maraata galee nun booressuu hin qabu akkaata jarri goota jedhaa yoo as nu sodaata jecha mujtabaadhaa quba qabdaa laata rahmatatta buusu rabbiin keenya gooftaani nu sirtu birrucbi jedhani nabiyyi rahmata la'antuma shaddu rahbaa sanasni qaraata وقذف في قلوبهم الرعب صداع اتقتا إسان فرفتي الحمد لله ديني غاري كان في ليرانوكاي إران مكسين إرغرانوكاي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديني غاري كان في ليرانوكاي irraanu maqsinii ergarra nu kaa'e diinii gaarii kana fileerra nu kaa'e irraanum maqsinii ergarranuu kaahee ilmaan islaamaa marumtiyyuu gootaa qabaatee dhabaatu si yoo ta'e rakkataa furdatee qallatu si qaamni isaa hukkataa diiniidhaan jiraatee sabaata qabaata aduwii sodaata dura yoom dhaabbata boraa ibni maalik hadiisa dubbata foon ofitti hin qabu lafee ko fakkaata kuffaara ciccire mataa siirra kaata amma dubbachuudhaaf hin qabu akkaata yoo rabbinaa fedhe nan dhufa fakkaata rabbumaan naaf kadhaa imaanaaf sabaata umriin hin dhaabbatu dideetu makaata waggaan bara kanaa si baatiidha fakkaata Baatiin dhiyaatee torbeedha fakkaata torbeen gabaabbatee sa'aatti dhiyaata umrii keenya keessa barakaanuuf kaahee diinii gaarii kana fileerra nu kaa'ee irraa nu maqsinii ergarra nu kaa'ee diinii gaarii kana fileerra nu kaa'ee irraa nu maqsinii ergarra nu kaa'ee. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديني غاري كان في ليرانو كاي إرانو مكسيني إرغرانو كاي ديني غاري كان في ليرانو كاي إرانو مكسيني إرغرانو كاي باسمك الأعظم يا رب القدوس نبي كين غاري رحمة التبوسي مقام فارفمات لسان اللباسي إيمانا في تقوى دا رب نبداسي ثباتا نكني أمس إخلاصي صالح تاو جنبريت نكاسي هذا فباكين يا ربي كننسيسي إيمانك إني في قلبي جراجيسي جنة الفردوس نتنو قبسيسي ولاamichuu keetii khayrii jinnii fiinsii culamoota keenyasii haja jaraa baasii aduwwii jaraa daateerraa fageessii tawfiiqa kennii fi tokkummaan hiriirsii amiin amiin jenne alhamdulillaahi diinii gaarii kana fileerra nu kaa'ee irraa nu maqsinii ergarra nu kaa'ee diinii gaarii kana fileerra nu kaa'ee irraanu maqsinii ergarranu kaahee باسمك الأعظم يا رب القدوس نبيك نقاري رحمة التبوسي مقام فارفمع تيسان اللباسي إيمانك إني إيمانا بتقوى دار رب نبداسي ثباتنو كني عمس إخلاصي saalihoota wajjin boriitu nu kaasi haadhaaf abbaa keenya rabbi kanansiisi imaana kennii fi qalbii jaraa jeesi jannata alfirdawsiini ati nu qubsiisi ollaa michuu keetii khayrii jennii fiinsi culamoota keenyasi haja jaraa baasi aduwwii jaraa daatirraa fageessi tawfiiqa kennii fi jaalalaan hiriirsi. diinii gaarii kana fileerra nu kaa'ee irraa nu maqsinii ergarra nu kaa'ee diinii gaarii kana fileerra nu kaa'ee irraa nu maqsinii ergarra nu kaa'ee. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديني غاري كان في ليرانو كاي irraanun dabsinii ergara nu kaahee diinii gaarii kana fileera nu kaahee irraanun dabsinii ergara nu kaahee alhamdulillaahi alhamdulillaahi alhamdulillaahi alhamdulillaahi diinii gaarii kana fileera nu kaahee irraanun maqsinii ergara nu kaahee. ifaa gaarii kana ibsee waliin nu kaa'ee irraa nun jaamsinee ergarra nu kaa'ee ifaa gaarii kana ibsee waliin nu kaa'ee irraa nun jaamsinee erga waliin nu kaa'ee irraa nun jaamsinee erga waliin nu kaa'ee irraa nun jaamsinee erga waliin nu kaa'ee.